We gbéra, we gbéra, ọmọ wa gbéra, sálọ́pà ọmọ wa gbéra, ọ̀nyẹ̀mẹ̀ nsẹ̀mẹ̀ o, sálọ́pà ọmọ wa gbéra, ọ̀nyẹ̀mẹ̀ nsẹ̀mẹ̀. drop this message quick quick, quick quick. I say message to from Victor. From Victor, I no come insult you. Mm-hmm. You know why I say message to you? You get one word when you talk you say why women eh, They vote men in That time when e be say they vote you in that time Now women vote you in o not be male. why e be say una feel say na only a sense day for this life now i like people wey they talk to say they not be mumu The time when they first tok say they vote you in when you come bring problem who vote you in is it not women na man vote you in na women see plenty past man women see dey there when be say yes they vote in you don see am huh? now now we even see one man say when even stand sef say yes ah my pipo na eya mi enya wa ya lo agbon eh. Mm na how dey live well at all una dey live yanga yanga from victor point of correction And ẹ̀rẹ̀ni wẹ́rẹ́ àgbìn social media president or men wan the social media president no be men put you for there that time na na the same women na dey put you there that time when they even do herself your own na kpakpakpa your own was not computerized you know you know say your own was not computerized Your own was our way very quirky, you know. <laughs> you know, I like to the pick on a on a on a live video. I like to the pick some point when be say I would let on a no say no be alone and talk pass. Everybody gets in your way when you take the reason. Everybody gets sense. If you feel say now you get sense pass, now lie. Where you for say now you get sense pass, eh? eh, people sense pass your own. That time you go know say you lost sense. Did you know that there is some people in this life they will think say now they get sense pass. At the end of the day, they will say their sense, eh? Now mwin mwin, you know they you know you know they walk well. Now wait till your mind they tell you now you always they fall like on they talk. If you the reason why there is no talk when you devil talk self. At the end, when you look around you, you see say you still fall for the poto poto. You know? You know? well you you you because uh, that time when they carry they say you know if you do social media uh, president then the king when you see put social media king now women see support and say yes why e can't be say now they don't give am to our social media president john Is he Ibuz? izi Ibuzube? Eh, I know they fit pronounce I way Ibuizugbe. When I come give am to John Ibuizugbe now, you dey say na women I run now. You know it, eh? Your local your localness it e too it e too dey fuck up. You think that you are wise, you are not wise. I told you the other day, say, you sit with Edda, but you didn't take wisdom. All you you all you could able to collect from them na talk. You talk without no wisdom, Victor. Sometimes the reason, reasoner. That year when they vote you in, that few months ago when they vote you in, when even bring problem come Facebook, eh? Not be man vote you in, I see women. Now women are there get vote. Women. Even the one when they vote in our state governor that day, not be women carry grant. They shout say, we not they vote for Oshomile again. We not they vote for who Oshomile carry gun. That one wey say, Oṣomilẹ́kan ní kókó ìjẹ́bọ́dé. Oṣomilẹ́nà wá tán èrè ọ̀rọ̀ jà. Gbèbèyè kan gbèbèyè Ìbàdàn. Ayé win election. eh. no the woman sing that music. Eh? Sometimes, eh? When I feel say no, na get sense pass. People dey dey get sense. Wetin you accept when woman give you, you accept am if na woman na him still come still give john ibuzugbe e go still take am dey say na men na him dey rule the world the men wey dey rule the world who dey control dem no be women na women dey control them. you know say victor you talk the talk when you dey talk eh you know you dey talk well well for sure but your talk hi your talk you don't get wisdom you stay where they, they talk you can talk but you know they construct your talk well your talk you just talk and come another person will come help you reason that means say you don't know how to talk there is on talk when you go talk sometimes i will come help you reason you stay where all those um, babas there, all those uh, avi uh, edionwan people Hi, you stay there you learn their talk, but you never collect wisdom. You talk without no wisdom, Frank. I'd always tell you. If I do this and they say, you don't start with Frank again. No. When you are doing something that is not right, lovely must come tell you, say, not be like this. You, he talk without no wisdom. You know, they use, you know, they will just come, come to say, eh, one. Man, my brother, the way you are pushing it now, it's like something is wrong with your head. A guy near something is wrong. It will touch your brain. we everywhere touching Frank and brain. The way I'm looking Frank, Frank is not a uh, hundred percent normal. It's not. It's not. It's not normal. That is it. You know, say they matter. to they say this one has also trouble. They fine. Now wait till they drop off of Facebook. Now lovely they happen and they arrange. Now my work be that na my word be that before dem eh, aproko con con dem con dey analyse am aproko gossip con con eh, gist me con con aproko analyzer con con enenenere con con na me first dey arrange all of them. only say i no con dey blog wetin una dey do but na matter i take dey talk am is my job e remain my job you know frank you have to take a break one if dey break before you say make you get up go peace You don't see, say, Frank, don't do live video early in the morning. You have to take a break, Frank. You too, they rush and where rush egbe. Me, I they spend three hours for life, but my sense, people, my talk, people see they pecan, you know. And the one want to throw when now they help on account, they arrange, they come they come on for lay, and they try to, they uh, eh, systemize and put for on lay, you know, say, not be you go talk, you know, make sense your live video is senseless live video your live video i have bring that live video down i don't bring am down you know my word is law oh barrister barrister word is law i want to congratulate Stylist the social media lady president I give you gbosa, gbosa, gbosa, gbosa, gbosa. Your excellency, carry go na your own i look the girl just now You say if na saga now i go share on for na there <laughs> me i know say let's go fall out i no go come collect wetin dem give am eh let's yeah, eh you go arrange everything well You e know me say make you no come still dey read our result Oh, you go come still dey read our result who just still do kpenken just still read am like that i say you can take this una dey hear well eh, eh i say you can take this i when i did video this morning i said stainless that is your post take it if you want to do saga put your post aside do saga sometimes buhari dey come dey talk yeye una dey craze nigeria youths una too lazy buhari leave e post put am for corner come tell us say nigeria youth dey lazy you no see am huh? everybody rugged many things dey when buhari dey talk even uh, eh, don trump sef is it trump when trump dey uh, president for america na trump na him come joke pass he go when he go dey inside you know, uh, for this in white house he no dey do anyhow when he comot for inside white house he go dey say you fuck you you fuck your ass you kiss your ass you kiss this <laughs> na president be that o <laughs> yes stay less take your post not let anybody tell you say "May you not take eh they, where dem they share better thing They no they like to dem no dey tell person say dem dey share better thing o mm mm where dem dey say say let's lovely they insult you Now that they invite you come say let's say how many of una invite am come that way? yesterday kukuma obiere e get e own phone wen e they look He said the election say ama ama plan eh ama where dem do am for computer it was computerized Now, so our brother when he goes school now, so he take do am our brother is computerized even the alert this thing yesterday i receive one vote once you did the war. once you dey do live you just see They just write the person name if dem be four na four of dem if not three na three pipo na dem write come if na four na four pipo dem write come dem no talk say eh, you con count you con count you con count no it was computer vote na we vote yesterday men vote women vote no be only women vote that vote men vote that vote you know una wan talk am eh, um, frank say eh, man no dey there our brother wey dey there our brother brother brother one wey come for ishan land wetin e be no be mine e be. Not be my big, he wise and he's a wisdom man. He's a he too dead. No let no let Edo State. When you see a Edo State man when he go school, eh? He go be computer wizard. Oh now when they talk, now many of una go fit do that thing when our brother do yesterday? He dey all of una when all all all the old men now. Why we go when go out? Why we wear lovely can we go? Oh now una no computer rich like that man the way when dat man take know computer now, so i still take no computer be computer wizard you know see am ah, i no computer well well This one no say lovely eh who you like go vote for am no everybody hold e phone yesterday you vote for who you like even yesterday when uh, eh, dis thing full everywhere we're lovely Yeah, one and no pull lovely for president That just they look yesterday and dey laugh no that is You know me say you must put somebody when the person can't like too much you know say say some people they share food sometimes eh You go say I better make i share for people when e come make i leave my people first Now people when they come now that they share for before dem they share for people when you they house together because people when you they house together food dey when they go eat they will patient wait they will come cook but people when e come visit you you go use the food serve there. if they come on finish you will cook another food when people when they house go eat. Now they say you say, ah, if I might say, you go say, serve the people when come now, serve them. You know, the one when they house later we go cook. This one a computer vote. Wale, wama kaye school. Wa even mi wana nove ye school nya. Eh, una sister can go marry our brother when he go school. Una first even they use that one take the respect and say, yeah, your husband he go school. Oh. Thank God. Say we still get Edo State man no wey wise unu wawaya pan paran paran paran prrr pan prrr now na just dey you people you are mouth talkers waye talkative mouth talkers or waihin eh so so Frank you dey there yesterday you don't know that that vote was a computer vote Now computer na dey take do that vote that is how they dey do it for anywhere now because now only nigeria no they too much they do that. Why are you pay your Now read there una go put three hundred one person go put fifteen paper for one boss. This one he come yesterday now. if now stainless now you go vote for you press stainless o. Oh. if John Lovett now you uh, vote for you press John Lovett o oh. if now okpaka na you go vote for you press okpaka o oh. they no fit press three at the same time if you press three it's cancel as they put me for there put mama boy for there put another woman for there eh uh, eh, eh, till they call that woman put ivienivie for there if na lovely you vote for me you press am if you press lovely you come press iye boy you come press ivienivie e no work that is computer this is how e work frank please you are not intelligent man you just want to be intelligent you no wise you get talk for mouth your talk is not construct your talk no get wisdom you go talk with you talk you no fit analyze with you talk wa gbagba <laughs> frank abeg rest when they fell vote you in dat year the vote when they vote you in dat year A hundred people even vote one for one person dat year you go vote again vote again vote again vote again vote again me come even call uh, call Ivie Nivie say Ivie people don dey revote even the day when I even do am I come say make I confirm am one person go three people one person go vote you two times five people go vote you two times this was computer man dey there man stand for there na man when he go school na he do everything then the people wey dey wetin you for do and we still talk say you be king of facebook wetin you for do as you come out you say the people wey dey give am presidency the people wey dey give am ambassador you go say congratulations to you mm-hmm. all you know say they'll say congratulations to you all maybe after uh, after four years now they go do the election again if john ibuzugbesi win he go day. Now eight eight years now now four four years now. if he come uh, come again if he win he go still do one. then if he no win another person go still come Now so go they do one now we no go fit just give am to one person because awerenya if if you too take for somewhere e no dey sweet for eye again that time sef maybe bros go see say make dem give am to another person dem go still vote another person in you know frank please you dey present the live video wey you dey present no dey make sense if you think say e dey make sense e no dey make sense you just dey talk eh ihuo vote okay ihuo vote the day wey dem vote for you vote for you no be say women Now say women, I vote for you. Why you they complain? Say women, I vote for you, Victor. Please, you boys should stop hatred. And if they give person, person want to know if they give her something. Now go me say, why you go give her? I dare you, why you no give me? Some people they if you give them something, if your friend will say ah na only me want you give you no just give my friend if i reach us now if i can't tell my friend my friend will say well i no collect you come that is how to know good people you know either you take it or you leave it today eh, monica good tomorrow monica no good People no dey even believe you again now frank People no dey believe even People wey dey talk say dem be haters e get wey dem say dem dey frank iwoye but eh na monica my akwe monica yema dis man sef na two face did you know that hmm? where e change igbe e people no dey respect again if you too change people no dey respect again stay one place man dey peace for one place na him dey make am dey foam when man peace for one place e go foam you no dey peace for one place frank i rest my case o oh. so, eh, eh, for your head you know no for me you no know, dey make sense i think i sure say something dey wrong with you you need to visit hospital you know eh, stay less this thing wey dem give you why you no go take am i talk am this morning say why stay less no go collect am she must collect am and she true true collect am no like better thing who no like better thing eke na na hun hun hun hun hun hun say let's not go carry now na get say say they say let's not carry she carry am if na fight now na don't go wake sailors up dem they fight you They they tell am they don't vote for her na nobody wey give am last say sailors dem they they don't put you for dis year na they call her may e no carry because when waya muere re gbótọ una fit say stainless carry erere gbotọ like that. why stainless no go carry even odun olofe i mean say odun olofe win yesterday odun uh, olofe come out yesterday eh e win uh, odun olofe for come out say ah <laughs> eh, i know my people i know say we dey quarrel for here o oh. una still remember me o oh. na thank god o oh. god bless una uh, odun olofe go talk you finish go celebrate himself He go comot enomwerere gbotọ yọ e no want because she like saga she go talk say eh, she enter house o she no dey do side guy girl. she dey own that fake account dey call no be only that fake account she dey carry phone dey call everybody wey dey do guy. dey put fire the dey na wish change change the dey na wish change your evil will kill you one day no see the way when you take useless you see your uselessness bad see your uselessness wait where where the phone may i see show that your fucking fucking chair i dey talk just now the something they make noise I beg if you e know if e this is not dey make una tell me may i go do one for where like dey change you are too wicked That they vote you in you know say as you fool yourself now. eh That they vote you in you quickly get here you no dey carry They beg you may you carry if you not carry your your own This woman, she's too evil. That's, una see my stew. <laughs> But I not go eat again. See her. See chair. Motivational speaker. See chair Wait, this side house. But <laughs> dey hear me when see chair where Okpaka take dey sit down for abroad. Me I zoom out where we see her. <laughs> Okpaka change. Change. Oh, Where wey dey comment sef okay hen eh, asan who make a social media king asan oh, who make you social media king is it not the same women hmm? okay that means dark yes this place is still a little bit uh, It's little bit, remain small. Yeah. See, I not the dark. You see. Now this one takes some of this. Make a kind of enters. You see? These people, I don't know the kind of human being they are. Now, can feel say now Now, get sense pass. Women not they women not the vote person in. But the one where they be vote you that day. Now women I vote you in. You see now life. Now the jealousy shah una dey jealousy too much una tell una tell stainless make stainless no carry the post why stainless no go carry am why stainless no go carry the post huh? why she no go carry the post stainless must carry the post i wan move down na no dey call person for better thing dey say eh, na facebook why una dey stress but why una dey stress if una no see live video watch eh? <laughs> Dog Baka, see chair when Baka take this down for abroad. Dog Baka, you see your life. See. Tell your followers, may they give you money to buy chair. No. Now to where that they hit your head, they join another person you. You see, huh? See chair, see chair when Baka take this down for UK. A whole UK. <laughs> yeah. Before they say, not be her chair, you see, huh? This is a Opaka, this is the chair. See. Nonsense. Mas bye bye. Então.